bandanya kumviriza ijwi rya amerika naburamukije inshuti bakunze muteze amatwi ibiganiro by'iradiyo ijwi rya amerika risamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nongera ndabaha ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara muri sitiyo ya cumi n'umunani muri kumwe na joe diane nahazwe zimwe zimwe mu ngingo y'ibyo ngiye kubashikiriza nta mirima y'ubu ngubu ikera kubera ubwo bukoko bw'amabwayiriye nta kindi tubona kibazo dutunga n'inzara gusa none ko twarima ibyo bigori tukarima ibiharage nabyo bikaba byatewemo n'iyo ndwara ni kuri twebwe tubona inzara igiye kutwica aba ni bamwe mu barimyi bo muri komune muramvya wo mu ntara ya muramvya nyene mu gihugu c'u Burundi bavuga ko bahangayikishijwe n'udukoko twateye ibitegwa vyabo mu mwaka uheze iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato ariko imbere yo kugaruka kuri iyo nkuru n'izindi ndabafitiye mugenzi wacu Louise Bigirimana abanza atubwira amakuru avuga ijya n'ino
turabandanya tubatohoreza amakuru muri amerika ku bwicanyi buherutse kuba urongoye ibiro vya bijejwe umutekano mu gisagara ca las vegas ni muri leta ya nevada muri leta zumwe za amerika sherif joseph lombardo atangaza ko yizeye ko abariko baratohoza ku bwicanyi kivunga bwabaye ku musi w'imana muri ico gisagara bazoteba bakamenya icatumye buba abari mu matohoza baracarondera ico bacaratumye umugabo w'imyaka mirongo itandatu n'ine y'amavuko azwi ku izina rya stephen padoke ata bibazo na bimwe mu vy'ukubaho mu buzima bwiwe yari afise atana kahise kabi mu bugizi bwa nabi ata vya politike n'amadini yarimwo bibaza rero ivyoba vyamusunitse gukora iryo bara uwo mutegetsi wo mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati nta vyinshi yavuze vyerekeye aho amatohoza ageze gushika ubu ariko amenyesha ko padoke yarashe mu kiringo kiri hagati y'iminota icenda na cumi n'umwe ari mu cumba kiri ku gorofa ya mirongo itatu na zibiri c'ihoteri yarimwo imbere y'uko yiyica lombardo yavuze kandi ko imbere yo kwica abo bantu padoke yarungikiye umugore bari bakundanye marilu danley ibihumbi ijana vy'amadolari y'abanyamerika ahari gushika ubu mu gihugu ca philipine abicishije mu buryo bwa banke ico ayo mahera yari agamije kiracatohozwa ku bw'ivyo uwo mukunzi wiwe ngo arakenewe vyihuta muri ayo matohoza mwibuke ko ubwo bwicanyi bwahitanye abantu mirongo itanu n'icenda barimwo n'uwo mwicanyi abandi amajana atanu na mirongo ibiri n'indwi barakomereka bamwe ibibabaye abandi bikome bamwe ibibayabaye abandi bikomeye perezida donald trump wa leta z'ubumwe za amerika kuri wa gatatu yitezwe muri ico gisagara ca las vegas kubonana n'igipolisi caho abafashije abafashije bose mu gutabara kandi ahoze n'imiryango yabuze abayo hasigaye umwaka umwe gusa mu gihe vyogenda uko umuryango w'ubumwe bwa afurika witegekanya abasirikare ba amisome igihumbi n'amajana atanu bazogabanywa mu basirikare bari muri somaliya ingingo itoroshe kuri ico gihugu mu gihe gihanze amaso abasirikare mvamakungu mu kubungabunga umutekano wacu kandi bakanarwanya umuhari wa al shababu ariko ivyo vyose bizovana n'uko abasirikare ba somaliya bazoba bashoboye gucungera umutekano wa leta n'abanyagihugu babo mu bitero vy'abarwanyi ba al qaida mu kwezi guheze ambasaderi wa somaliya muri oni abukar osmane yabwiye akanama kaoni kajejwe umutekano ko abasirikare ba somaliya batiteguye gucungerera umutekano w'igihugu cabo bonyene avuga ko gukurayo abasirikare ba misome bwoba ko bari gusiga gusiga igihugu mu kaga ubuganda uburundi kenya etiyopiya na jibuti nibyo bihugu bifise abasirikare bashika ku bihumbi mirongo ibiri na bibiri babashije kwirukana al shababu mu murwa mukuru mogadisho no mu bindi bisagara inyuma yaho bitakarije abasirikare muri urwo rugamba ibyo bihugu byamye bisaba ko hageze ko abasirikare bavyo batahuka tugaruke muri amerika nk'uko vyama bigenda buri mwaka amahiganwa yo kurondera amahirwe yo kuronka green card itanga uburenganzira bwo kuba muri leta z'ubumwe za amerika yaratanguye kuva mu kwezi kwa cumi n- kwa- kwa cumi turimwo ibibanza bi- ibihumbi mirongo itanu nivyo bitekanijwe ku bazogira amahirwe muri iyo mikino kugira babashe kwinjira muri leta z'ubumwe za amerika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda iki kiringo kizorangira ku itariki ya ndwi ukwezi kwa cumi na kumwe ibihumbi bibiri na cumi n'indwi abazotsinda bakazomenyekana mu kwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani abifuza kuraba amahirwe muje ku rubuga rwa interineti rw'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati aha muri amerika we we we akadomo deve loteri akadomo state akadomo gove ni naho muzosanga ibisabwa mu gihe rero leta ya donald trump ishigikiye ko iyi mikino yovanywaho iyi mikino ishobora kuba ari nayo ya nyuma mu gihe itegeko riyikura ryo kwemezwa n'abashingamateka ba leta z'ubumwe za amerika tukivuga kuri amerika kandi ubushikiranganji bwo kwivuna abansi muri iki gihugu butangaza ko bushigikiye sekretere wa leta rex tillerson mu twigoro twiwe twa kidiplomasiya arimwo kugira atorere inyishu ikibazo ca korea ya ruguru ivyo vyashikirijwe na jim mattis aramutswa ubwo bushikiranganji kuri uyu wa kabiri mu murwi wa sena ya amerika ishinzwe ibya gisirikare avuga kandi ko igisirikare ca amerika kibandanya kigavye mu bijanye no gus- na- na- mu vya gisirikare mu gukingira amerika n'ibihugu bicuritse matisi yaboneka nk'uriko avuga igihushane c'ivyo perezida donald trump yatangaje ku munsi w'imana ko kuganira na korea ya ruguru ari gutakaza umwanya abajijwe kuri ivyo yavuze ko leta ya amerika ataho yigeze ivuguruzanya kuri ico kibazo ca korea ya ruguru nk'uko bamwe bavyiyumvira matisi avuga ko trump yabategetse hamwe na sekreteri wa leta rex tillerson kubandanya utwigoro twa kidiplomasiya hamwe no gukorana n'ubushinwa hatibagiwe no kubahiriza ibihano byafatiwe ico gihugu
harakenewe heloise bigira imana kuri ayo makuru avugwa hirya nino tukibutsa kuri radiyo ijwi amerika muri ko murumva yumvikanira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri ko ari mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo nshuti muri mu gihugu c'u rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu turabaha ikaze mushobora kandi kumva ibiganiro vyacu muciye ku rubuga rwa interinete yacu ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com no ku rubuga rwa facebook adrese yacu ni voa radiyo yacu ikiganiro ni iwanyu mu ntara kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzaniya mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icanyu nari nabicaye ku masonga nk'itangura abarimi yo muri komine muramvya yo mu ntara ya muramvya nyene basa n'abacitse intege mw'iteragira ry'igitegwa c'ibigori co muri kano gatasi ni mu gihe mu mwaka uheze ico gitegwa catewe n'udukoko twitwa impfunya mu ntara nka zose zigize igihugu c'uburundi ivyo bikaba vyatumye umwimbu utaboneka nk'uko vyahora ivyinshi kw'ino nkuru na mugenzi wacu diane ndonse mu ntara ya muramvya abarimyi bo mu ntara zitandukanye bariko barateragira imbuto zo ku mutasuro muri izo harimo iz'igitegwa c'ibigori ariko ku bw'udukoko twagiteye mu irima ryo ku mwaka uheze abarimyi ntibimbure abatari bake nta vyizigiro bafise no mu vyo bariko barateragira abayaze n'ijwi rya amerika muri zone rya rusera yo muri komine muramvya basaba abajejwe uburimyi n'ubworozi kuzobaronsa umuti wo gupompa ico gitegwa nk'ibigori turatera mugabo hari ingwara yateye haraba ingungu nta bi- mirima y'ubu ngubu ikera kubera ubwo bukoko bwama bwayiriye nta kindi tubona kizodutunga n'inzara gusa twebwe ntituzabona ikizodutunga none ko twarima ibyo bigori tukarima ibiharage ibiharage navyo bikaba vyatewemo n'iyo ngwara ni ukuri twebwe tubona inzara igiye kutwica twarabuze n'umuti wo gupompanya bigori noneho ubwo muturondera imbuto y'ibigori mubidusabira mukaturondera imbuto nshasha twaba ko twokwimbura abajejwe intwaro bavuga ko nabone iki kibazo co kutimbura kibaraje ishinga buramatari w'intara ya muramvya emmanuel niyungeko avuga ko bariko barakorana n'abajejwe indimo kugira ngo bibangikanye imiti yo kuzopompa bimaze kumera twaramaze kuvugana n'abaje gisata cy'ibiterwa n'ibitanga serivisi ya protection vegetale kugira ngo bategekanye kugira ngo aho bamaze gutangura gutera ibigori uno munsi bimaze kumera umuti wo gupompa burya bwoko buri hasi kugira ngo bashobore kuraba ingene twokinga atangorane zirashikira ivyo biterwa ariko kandi aba barimyi bavuga ko imiti nka yose bamaze kuronka yananiwe bagasaba ko ubushakashatsi bwogira ingufu mu kurondera imiti ishobora kwica izo mfunya zateye igitegwa c'ibigori abajejwe ubuhinga bw'uburimwi n'ubworozi bakaraba imiti ni ukuri iyo bazanye yose yarananiwe barebe ubundi buryo bw'iyindi miti bozana dukoreshe nawe tugerageze turabe bitagenze gutyo turapfa dupfire mu bana nta kundi kukaba nkako abajejwe indimo n'ubworozi mu ntara ya muramvya bavuga ko kugeza ubu ata muti nyakuri uraboneka ico bikoze basaba abarimyi kwama bishe ubwo bukoko bakoresheje intoki ivyo abarimyi bavuga ko bamaze kugerageza ariko ataco bimara byarageze n'igihe mbere baravuga uti murabitoragure muze mubyica abamama bakirirwa mu murima yirirwa asogora ibigori arabamwo akipyonyora muga byarananiranye bihenga ibigori bikiri bitoya urumva bimaze guca iyi mitoto iduga nta kigori gisubira guheta byose uca usanga umurima wose twarayobewe ko ari umuyaga ubizana twarayobewe ko biterwa n'iki ntumbaze umengo nagahetse twibutse ko ubwo bukoko bamwe bita imfunya abandi imponga bwatanguye kwibonekeza mu kwezi kwa kabiri ko ku mwaka uheze igitegwa c'ibigori kikaba kiri mu bitegwa biba mu ntara nka zose zo mu gihugu kandi kikimbuka ku rugero runini ugereranije n'ibindi bitegwa mu ntara ya muramvya diane ndonse ijwi rya amerika urakoze diane ndonse tuve ngaho mu ntara ya muramvya dukwitire gatonya mu gihugu ca kongo neza na neza mu ntara ya kivu y'amajepfo iri mu burasirazuba bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo zimwe mu mpunzi z'abarundi ziba kamanyola aherutse kwicirwa bamwe mu barundi bahahungiye ntizifuza kwimurirwa ifizi reka umunyamakuru wacu vedaste ngabo muri kongo atubwira ivyinshi kuri ino nkuru nyuma y'ubwicanyi bwakorewe impunzi z'abarundi zirenga mirongo itatu na zirindwi mu kamanyura ho muri teritwari y'iwarungu leta ya kongo ifatikanyije na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi cnr hamwe na hase bari bafashe icyemezo cyo kwimurira izi mpunzi z'abarundi zigera ku bihumbi bitatu mu nkambi nshyashya iri kubakwa i murongo ho muri teritwari y'ifizi ariko kubera intambara zimaze iminsi zumvikana muri aka karere ka fizi bamwe mu bahagarariye impunzi zo mu kamanyura bakaba bagaragaza impungenge z'umutekano wabo mu gihe bakwimurirwa imurongwe uyu ni Grodien Mbazumutima usaba yuko ababahagarariye babashakira ahandi bashobora kubimurira hatari muri teritware y'ifizi twe turafise amakenga menshi cyane kubera ko umutekano waho uh, atawuriho kubera ko ari ku kibuga c'ingwano hariho imigwi iriko iragwanirayo uh, abamayimayi bariko baragwana n'igisirikare ca Kongo kandi bakaba bakontorora akarere karekare twebwe rero dufise amakenga menshi cyane y'uko umutekano wacu wohava uhungabana kubera ko igisirikare cya kongo n'abo baroberi bohava tugwa mu minwa yabo hagati yabo muri iyo mishamirano yabo ugasanga twebwe turaguye mu mporera nicyo gituma rero tudashobora twebwe muri iki gihe kujayo mu gihe hakiriho umutekano muke hakiriho ingwano boshobora kuturondera ikindi kibanza kirimo umutekano twe ntitwanse kuja mu ikambi icyemezo cyo kwimurira izi mpunzi z'abarundi muri teritwari y'ifizi kikaba cyarafashwe nyuma y'aho abaturage bo mu kamanyura hamwe n'umwami wa sheferi y'ingweshi bari basanzwe bacumbikiye izi mpunzi batangarije yuko zibateza umutekano muke kandi zikaba zigendera no ku mahanuzi avuga yuko kamanyura ari ubutaka imana yabasezeranyije amakuru izi mpunzi zinyomoza zivuye inyuma ikongo si, si insezerano na kuri twebwe isi isezerano y'iwacu n'igihugu cy'u Burundi igihugu cy'u Burundi twavukiyemo ikibanza kiranda cya businde iki nicyo kibanza cy'isezerano twasezeraniwe n'imana nicyo twebwe tuzojamwo nihagera guhunguka tuzotaha i burundi umwe wese azoja mu muryango wiwe muga turafise ikibanza twebwe duhuriramo cyeranda cya businde aho twahuriye n'ubutatu bweranda aho duhurira n'umubyeyi bikira mariya nicyo kibanza cyacu cy'isezerano aha iki kibanza turimo cy'isezerano boroboro ni abantu bagomba kugira ngo baducafuze bagomba kugira ngo bame bariko bararondera ibintu by'ibirego bitari byo kugira ngo baturemeke inkono ishuri zimwe mu mpunzi zo mu nkambi yo mu rusenda nayo iherereye mu karere ka fizi nazo zikaba zitewe impungenge n'ikiganiro ubuyobozi bw'ingabo za fardc bwahaye radiyo kapi yo gusaba yuko inkambi yo mu rusenda yakwimurirwa kure n'umupaka w'igihugu cy'u burundi mu rwego rwo kurindira impunzi z'abarundi umutekano dore ko iyi nkambi ituye hafi n'igihugu cy'u burundi tumaze kumva frdc ivuze yuko yari ikeneye ko dukora ngaha kugira ngo igire ibyo ikoze cyangwa se tubona ko umutekano udakwiriye hano mu nkambi byadutebwa kuko tujya tubijanisha n'ibaruwa yigeze kwandikwa n'abakongomani bashobora kuba baba hanze y'igihugu bakandikira icegera cy'umukuru w'igihugu bamubwira ko twova ngaha ibyo byose byadutebwa ubu abantu bamwe bamwe batarabimenya bongira ngo ejo cyangwa hirya y'ejo bose bashobora kuca mu nkambi bagasanga bagiye mu mico itandukanye ariyo boronka bakabura n'amahoro ahubwo n'umutekano wabo ugahungabana cyane kurusha ibyo byose rero kuri twebwe tugomba kumenya niba bishoboka yuko boraba ahandi hantu batujana kuko mu gihugu n'ubundi ingorane zirahari bishobora kudutera ikibazo rero gikomeye hamwe twaguma ngaha abandi bavuga ko badashaka kurindira umutekano bukwiye umuyobozi uhagarariye ingabo za monisco mu kamanyura majoro alikan mu kiganiro yagiranye n'ijwi rya amerika avuga yuko gahunda yo kwimurira impunzi zo mu kamanyura imurongwe mu byumweru bibiri bya mbere by'ukwezi kwa cumi babaye bayihagaritse kubera impamvu z'umutekano mukeya uri fizi bedase ngabo ku bw'ijwi rya amerika mu kamanyura ho mu ntara ya kivu y'amajyepfo
ijwi rya amerika rero imbere y'uko nca tubandanya tubashikiriza ayandi makuru atandukanye mu makambi tubanze gato dusubire mu gihugu cy'u Burundi turi kumwe na mugenzi wacu evariste nziko banyanka kugira ngo atubwire bimwe mu byo ariko aradutegura amakuru yacu yo mu masaha ari imbere evariste mwiriwe
mwiriwe neza diana uri kudutegurira ibiki mu masaha ari imbere
ndiko ndabategurira inkuru ijanye n'ivyaraye bishikirijwe na buramatari w'intara ya bubanza aho yasubiye kurekurira abanyagihugu b'abarimyi muri komine gihanga no mu bicungararo bahora barimira hafi y'ishyamba cimeza ca rukoko yo gusubira kuja kurangurirayo ibikorwa vy'uburimyi uvuze ko yasubiye kubarekura yari bari barabahagaritse hari ryari hama bari babihagaritse ivyo bikorwa kubera iki
iyo ngingo yari yafashwe haraheze amezi atatu mu nama y'umutekano yari irongowe n'abashikiranganji batatu ba leta y'u Burundi icyo gihe yari uw'umutekano wo kwivuna abansi n'uw'intwaro yo hagati mu gihugu bavuga ko bafashe iyo ngingo kuko bamwe mu banyagihugu ngo bikeka ko bafitaniye imigenderanire n'abakunda gutera ngaho muri komine gihanga ku ibara rya bujumbura cy'ibitoke bazananye mu kibira kimeza cya rukoko ikindi cyari cyatumye bahagarika abanyagihugu barimira mu bukoko nuko babangiriza ko binjira bakinjira no mu ishyamba rikingiwe kurangurura ibikorwa imikorwa yari yafashwe rero mu ntumbero yo kugarukira iryo shyamba kimeza rya rukoko hari igituma basiguye coba catumye bagaruka kuri iyo ngingo
buramatara avuga yuko muri kino gihe umutekano uri kuragaruka kandi ko babivuganye na kimwe bita inyabune ni ukuvuga imigwine y'abantu yuko bagiye kubandanya rero batsimbataza amahoro n'umutekano kuko barekuriye abanyagihugu bari bagize iminsi baraba hakurya y'ibarabara mu burengero bwa gihanga nk'ibwishwa kugira ngo basubire kuronka icyo bahereza n'icyo bahereza imiryango ariko rero aha buramatara avuga ati hariho umurongo ntarengwa muri kino gihe uri kuracibwa ku buryo atawuzasubira kurengana aho bari basanzwe barimira n'ishyamba kimeza rya rukoko akaba yashikirije yuko uwuzobirenga ko azohanwa hisuzwa amategeko agenga ibidukikije mu burundi hari abanyagihugu begwa n'iyo ngingo mwavuganye nimba mwavuganye bakubwiye ko babyakiriye gute
abanyagihugu bavuga ko babyakiriye neza bakiriye neza iyo ngingo ariko rero bagakubita agatima mpembera bakavuga yuko bahahombeye byinshi bavuga ko bibuka ko bahahombeye byinshi kuko ngo iyo ngingo yaje hari hageze ko bimbura atanumwe yashoboye kwimbura yakwiye ikintu na kimwe yari yarimiye ngaho mu rukoko uno munsi rero bagasaba bati ntibabikore mu muco abajejwe umutekano bakurikirane kugira ngo barabe neza yuko abanyagihugu koko baba bagiye gufasha abahungabanya umutekano hambere banasabye yuko bamwe basaba yuko borekurirwa nk'iminsi nk'itatu bajyana gukora ibikorwa by'uburimyi bari kumwe n'abajejwe umutekano evariste nzi ko banyanka urakenuye cyane uraza kutubwira byinshi rero kuri iyo nkuru makuru yacu yo hanyuma ubandanye uyitegura neza
urakoze nawe
mu kanya kaza duca tubashikiriza ikiganiro c'amagara y'abantu ariko imbere yaho hariho abakunzi b'ijuru rya amerika badusabye kubasubiramwo ubuzima bwa parfait hakizimana ni umurundi agendana ubumuga bw'ukuboko ari mu gihugu c'u rwanda aho yahungiye parfait hakizimana afise yavutse mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo inani n'umunani ubwo bumuga bukaba bwamufashe mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatandatu igihe bamumijaguriramwo amasase aho yari ari mikambi y'abateshejwe izabo ibugendana parfait hakizimana rero aheruka gutegwa iteka azoja guhiganwa mu bandi bagenzi be london mu bwongereza muri kuno kwezi mu mukino wa taekwondo reka mugenzi wacu desire hatungimana atubwire byinshi barayazi na parfe uwo musore muri kino gihe ariko arimenyereza hamwe na bagenzi we bo mu gihugu cy'u rwanda yatanguye urukino rwa taekwondo yifinira akurikira abakuru biwe none uno munsi amenyesha ko urwo rukino rwamaze kumuja mu maraso natanguye ngenda nkurikira abandi kuko twaba ku musaga mu kambi y'igisirikare nabona babikina bakuru banje nawe nkakurikira nk'uko mubibona nari ndwaye ukuboko ngendana ubumuga mfite ubumuga none gaparufe umuntu afise ubumuga koko aragira urukino rwa tayikondo tubona rusaba gutera imigere bimwe bikomeye cyane mu ncamake tayikondo ahanini amanota menshi ava ku maguru dukoresha amaguru cyane ni nacyo gituma naguma ngira kuraje yo gukora kandi na metero wanje akabinyumvisha ko bishoboka manza asanga nabyisanzemo nyine ubu numva niyareze ndakina uko bisanzwe nk'abandi kubona parfe hakizimana afise ubumuga amenyesha ko yamaze kuvyakira ahubwo ikimuraje ishinga no gukora cyane kugira n'abadafise ubumuga bashobore gukora cyo kimwe mu myimenyerezo ahanini nta kinini bintwara kiretse ko hariho nk'ama exercice aba asaba amaboko abiri bica bisaba ko ugerageza gushiramwo inguvu kugira nawe ukorane n'abandi ugakoresha ukuboko kumwe nyine ugasanga wagiye muri ritimi imwe n'abandi abamugaye si benshi bagira tayikondo mbega birakorohera kwitegura uri kumwe n'abandi atabumuga bafise wewe ufise ubumuga umuntu wese agerageza kwiha icizere mu mutima wiwe iyo yagiye mu kintu agikunda ubu ku rwego nabandiko ntibikintera ingorane kuko ndafise abanyeshuri nigisha mfise krebe ni bujumbura nayo ifise krebe n'ubu ndafise krebe mu nkambi ya mahama rero gukorana n'abakomeye narabimenyereye kuko no mu krebe nakuriyemo twakorana n'abakomeye nta kibazo uko gukora cyane nibyo byatumye parfe hakizimana aronka uburenganzira bwo kuzoja mu ihiganwa ry'isi yose rya tayikondo ry'abagendana ubumuga rizobera i londres mu bwongereza kuva igerekezo rya cumi na gatanu gushika irya cumi n'indwi za kuno kwezi amenyesha ko igihe yabimenya akamwemwe kabaye kenshi maze kubimenya tubifashijwemo na federasiyo y'u rwanda baradushimiye cyane baradusaba yuko twoza tukitegurana n'abaterete babo tukazoja guhiganwa muri icyo gikombe cy'isi yose kizohuza abagendana ubumuga muri paratayikondo kandi turizeye intsinzi kuko imyitozo ni myinshi turafise igihe kinini cyo kwitegura ubyumvise akamwemwe nk'umuntu ari mu ikambi y'impunzi byagenze gute nararyohewe cyane ndumva no mu mutima yuko n'abagendana ubumuga dufise abatwiyumvira kandi batwitayeho dushimira na midima na hsr nyine igerageza kudushyira mu bandi na leta turimo iduha ubwo burenganzira kugira ngo dukine kuko iyo tutaja muri iyo mikino nk'abandi twari kumenyekana uno musore asaba abo bose bagendana ubumuga kutihebura kuko nabo nyene bafise ivyo bashoboye urabye nko mu bihugu ibi biteye imbere bo barabyitabira baritabira imikino y'abagendana ubumuga cyane rwose mugabo twe muri ibi bihugu byacu ntiturabona yuko abantu bafite ubumuga boshobora inkino mugabo turibesha kuko nasanze ahubwo bakwiye guhaguruka nyine nabo bagakora kuko byose birashoboka parfe hakizimana yizera ko muri izo nkino azohungukira ubumenyi n'abagenzi kandi akamenyesha ko ahirondere azohakura intsinzi desire atungimana imahama ijwi rya amerika
Desire Hatungimana na wewe urakenuye mu kanya isase ni ikiganiro kiza kitwibutsa ingene twobungabunga amagara yacu uno munsi ikiganiro c'amagara yacu categuwe na mugenzi wacu Raisel Lidiane n'amahoro aza kugaruka kw'ido n'ido ry'ingene ingwara y'umwinga ifata iyo ngwara irasonze cane abanyagihugu bari mu burere bw'ubuseruko no mu manuko Raisel Lidiane n'amahoro atwakira muganga Isidore Ntiha- Ntiharirizwa arongoye ibitaro vy'akarere k'ubuvuzi k'intara ya Ruyigi ingwara y'umwingo ifata agace gatoyi kari hepfo ku izosi hagati na hagati y'aho riherera ako gace ni nako gakenewe mu kurekura inkabuzo zifasha ibindi bihimba vy'umubiri umwingo utuma ako gahimba kongerekana uburinganire bwako bigatuma umugwayi yumva akantu kavimvye mu muhogo iyo agize aramize akumva kaduga kakongera kamanuka yamara si igihe cose bishoka vyibonekeza kwako gace kavyimbye muganga isdor ntiharirizwa arongoye ibitaro vy'akarere k'ubuvuzi ka rwigi aratanga umuco ku bijanye n'ibimenyetso vy'umwingo hariho abarwayi benshi dukunda kubona yuko havyimbye aha amaja hepfo y'umuhogo eh, hagati y'utu tugufa tubiri umuhogo umanukirako mugabo biranashika ntitubibone mugabo umurwayi nawe akumva izindi ngorane imbere mu mubiri na cane cane mu gihe ariko aramira canke guhema akumva yuko bimugora cane Eh, iyo umwingo umaze kuba munini cane uja imbere hoho umurwayi aragira ingorane cane bikanka ko ahema neza na mw'ijoro na cane cane akabura nk'itiro eh, n'ijwi rikagomba guhinduka ariko aravuga akumva yuko bimugora cane birashobora gushika umwingo ukaza uza imbere canke ukaja inyuma biranashika mbere no ku gihimba kimwe kiraba iburyo canke ibubamfu akaba ariho uwo mwingo utumbera cane ku bijanye n'icoba gitereye ingwara y'umwingo hari bamwe mu banyagihugu bo mu mitumba iri mu ntara ya rwigi isanzwe yibonekezamwo ibimenyetso vy'iyo ngwara baganiriye n'ijwi rya amerika bavuga ko batazi namba iciye ingwara y'umwingo ivako hakaba n'uwundi muce w'abibaza ko yobiterwa n'ivyo bafungura kuri aya makenga ya bamwe n'abandi muganga isdor ntiharirizwa arasigura ingene ibura ry'icunyunyu ca iyode mu mubiri ariyo ntandaro y'umwingo novuga ko nk'ibice nka mirongo icenda kw'ijana mu bintu bitera umwingo wino mu burundi ni ibifungurwa dufungura eh, bitakwije vya ngombwa bibuze icunyunyu gifasha mu gukora za nkabuzo z'ako gahimba karekurana mu mubiri ico cunyunyu bacita yode muganga hari imfungurwa zimwe zimwe zitera ingwara y'umwingo kubera zoba zitarimwo ico cunyunyu sinovuga yuko imfungurwa arizo zitera ingwara y'umwingo ahubwo gusa izo mfungurwa ntizirimwo ca cunyunyu twavuga ca iyode gituma umuntu atazogwara umwingo igihe baba bafunguye ivyo bifungurwa bogerageza kubifatana n'ivyo bifungurwa twavuze bakabishiramwo n'akunyu ntibashiremwo umunyu mwinshi gose kuko nawo umunyu mwinshi ni mubi mu mubiri muri ico gihe ntibogwara iyo ngwara y'umwingo ikindi ni uko iyi ngwara y'umwingo ishobora gutuma amagara y'uwugwaye asinzikara hakazamwo n'izindi ngwara muganga ntiharirizwa arabandanya asigura ingaruka z'ingwara ku bindi bihimba vy'umubiri kugendana ingwara y'umwingo ni bibi cane ku magara y'abantu kubera umwingo umaze kuvyimba bisigura yuko ako gahimba gasigaye gakora cane harimwo gituma umutima ushobora gutera nabi ukanyaruka gutera cane ndetse n'imitsi yo ngaha impande y'ijisho bayita artere temporale birashika umuntu akumva yuko itera cane ukamengo iriko iratamba birashika mbere n'abantu bakabona basigaye ba- bavyibuha cane canke bakonda bamwe bakabura itiro abantu bakumva yuko nyene bahindutse mu mubiri ko am- atanguvu bagifise kuri abo babituye bagwaye umwingo mubavura gute muvyo dushobora gukora ngaha anye turabatuma igipimo ca ekogarafi ya ka gahimba bita tiroyide bakaturabira yuko hoba haravyimbye baca basanga haravyimbye birashika bagasangayo na vya bivyimba nk'igihe yoba ari umuntu agwaye za nodile canke kanseri barabona yu- ibimenyetso ama mw'ifoto ya ekogarafi yuko ya tiroyide itakimeze neza ku bijanye no kuvura iyi ngwara y'umwingo abahinga mu buvuzi bemeza ko bawuvura ugakira muganga arongoye ibitaro vy'akarere k'ubuvuzi ka ruyigi avuga ko abagwayi batavugwa kumwe bivanye n'urugezi iyo ngwara y'umwingo igezeko Eh, ku muntu afise umwingo mutoyi cane kamwe yumva kamugora gusa amize akumva ko vyahindutse gusa turiha umwanya wo kubanza kumukurikirana kugira ngo tuzorabe yuko kabandanya kavyimba nuko katabandanya kavyimba mugabo amaze kwibaruka kagasubira kakagenda birashika n'abandi bantu ugasanga ni umwingo munini cane turabarungika yuko baja kugirisha vya bipimo vyo gupimisha za nkabuzo ubu ushoboye kugira uburyo bukwiye turarungika muri ca gipimo bita sikaneri eh, mu nyuma turabarungika bagaheza bakababaga ku bantu bamaze gushikana imyaka mirongo ine abakenyezi barakarirwa gusumba abagabo mu gihe batakija mu butinyanka mu bantu bakarakunwa itabi baragwara umwingo tugeranije n'abatagunwa bivanye yuko ya nkabuzo twitwa iyode hari izindi nkabuzo ziri mu itabi zica zituma arizo zinjira mu mubiri ca cunyunyu naco nticinjire mu mubiri abahinga mu buvuzi bamenyesha ko umuntu akenya icunyunyu iyode ashobora kugwara umwingo akongera kandi akagira ingorane ku gikuriro ciwe nayo ku muvyeyi yibungenze inda zigakoroka canke akibaruka umwana yapfuye ishirahamwe mpuzamakungu ryita amagara y'abantu oms rimenyesha ko mw'isi umwingo ugeramiye ibice cumi na bitandatu ku ijana vy'abantu mu ntara ya ruyigi kayisa lilian inamahoro ijwi rya amerika akaba ino duce dusozera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi inshuti bakunze mwatwumviriza mwakoze muzosubire mubane natwe jo igihe c'isaha indwi mu kindi kiganiro nk'iki mururanirwe mahino mu vyanyu